hello i welcome una back to our channel this morning this afternoon and this evening depending on your time when you take come across this our news so now that time we take dey great una now buhari don't come because i cannot release him again buhari ask ipob nnamdi kano to defend himself in court He say he not the talk for inside court matter na the way the tin take come na so we want to bring her come una way di details na nnamdi kano na dey see for the left side and na buhari the president of nigeria now na dey see for the right side so president muhammad buhari has reiterated that he would never interfere with court matters in nigeria na buhari na talk this one so say he no dey interfere for inside court matter for nigeria He say make nnamdi kano make e come out make e go defend himself many speculations don dey come say dem go release nnamdi kano by may for di next judgement but buhari come come out say e no know of dat one if di man fit defend himself in court no problem prominent matters in di kontri top court include including nigeria government case versus nnamdi kanu a leader di economic and financial crimes commission efcc against a former aviation minister femi fani-kayode former petroleum resources minister Dizzani Alison Madueke versus EFCC and all. Speaking recently at an liftar the meal eaten by Muslim faithful after sunset during the holy month of Ramadan, he hosted for the leadership of Nigeria's judiciary. President Buhari was quoted to have said, I assure you that I have tremendous respect for the judiciary say im get so much respect for inside the judiciary na when dem go do ramadan eh, the month of ramadan the holy month of ramadan when dem dey do for the host na im prepare as host na im come talk am say im assure nigerians say im get tremendous respect for judiciary e added that e will continue to respect di constitution and preach respect and professionalism between di executive and the judiciary he constantly still am say i try to keep my distance from you to avoid the perception of interference He say he try to dey go away from judiciary He no dey wan mingle with them. He no dey wan interfere inside their matter so that people no go say because say na im be number one citizen na im dey interfere for judge matter or na im dey interfere for judiciary matter for the federation He say no He say i try to keep my distance from you people. also the president stated that since he came into power approximately seven years ago he was satisfied with the adherence to due processes by courts in nigeria say since when he enter president when he become president of nigeria he say the way court dem dey judge case for inside nigeria He say im dey happy well well im dey satisfied im dey enjoy am no be only nnamdi kanu case but the case wey dem get wit fani kayode he say im no dey interfere make all of them come out make dem come defend themselves in court e no go fit give date say this person go release go dey release so so so date They go release this one so so so date or they go call off this case with this efcc so so so date no he say if they fit defend diasef for court they go release them. if they no fit defend diasef then they go face the prosecution when government go give them. na the way buhari take talk, am na i take bring am say e no dey interfere for court matter so all the cases wey dey court with efcc so concerning crimes and concerning terrorism e say the matter no concern am anyhow wey be say court go fit declare am dem go fit judge dia matter dem go fit come come defend themselves for court if dem fit free dem free dem but if not na dem sabi dem dey on their own im too as president him too on his own Now, as take get the details we take bring i go see now for inside our next video una take care make una help us share our video those wey just join us for the first time